iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu cyumweru gitaha ku itariki ya cumi na gatanu mu mujyi wa Portland uri muri leta ya Maine hano muri leta zunze ubumwe za amerika hateganyijwe imurika ry'imideri bakunze kwita fashion show ryateguwe n'umuhanzi w'imideri umurundikazi witwa Judy Kael irakoze Judy Kael asanzwe amenyerewe ko ari umwe mu rubyiruko rukomeje kugerageza kwihangira umurimo rukoresheje ikoranabuhanga rigezweho rya interineti Judy Kael yatangije Abigail Closet sosiyete ikora ubucuruzi kuri interineti kaze neza mu kiganiro muri isanga Judy Kael murakoze cyane amakuru yanyu edi turaho neza aho ngaho Portland mumeze neza namwe ego tumeze neza hanyuma tubwira ibijyanye n'iri murika ry'imideri murimo gutegura hari aho rihuriye n'ubucuruzi musanzwe mukora mukorera ku rubuga rwa interineti
ego iyi fashion show twateguye ari nayo defile do mode twayiteguye kugira ngo abantu baba mu gisagara cya portland bamenye ibyo abigail closet ikora ariko kandi igituma nayikoze ni uko aho mba ni igisagara kirimo abantu benshi baba imigara bava mu mihango myinshi yo ku isi kandi ni nk'uko abo bantu bafise amatara atandukanye so umugambi wanjye wari kugira ngo mpuze abantu bari muri fashion industry kugira ngo twese dukorere hamwe dukereye ikintu kimwe ari uwo munsi twateguye wa fashion show aho tuzokwerekana ibyo dukora ariko tukabyerekana nk'ikintu kimwe hama akaba aribyo twise the portland story kuko burya portland ni ahantu hahuriye abantu bava ahantu henshi hama akaba ari nayo twise portland story ni ukuvuga ko iki ntabwo ari igikorwa cyawe ku giti cyawe wenyine ahubwo ufite abandi murimo kugifatanyamo ego ni ikintu cyateguwe na abigail closet ariko kirimo aba dizayina benshi abaririmbyi abakora mekapu batandukanye n'abadefira batandukanye bava mu bwoko butandukanye
mu kubitegura intego mwari mufite yari iyihe murifuza kugera ku ki
mu kubitegura ni intango y'ikintu abigail closet iri kwirategura ishaka kwita portland fashion week aho tuzohora duhuza abantu batandukanye bari muri fashion industry haba muri beauty mu mpuzu mu mabiju mu ma interior design twese tugahurira hamwe nk'indwi yose dukorera hamwe twerekana ibyo dukora hamwe muri unite umugambi wanjye wa mbere wari kugira ngo pe import aho twaje tuva hatandukanye twese twisanze muri portland turashobora gukorera ikintu hamwe tukerekana ikintu kimwe kandi gikoze neza
gukora defile do mode cyangwa se imurika ry'imideri mu mahanga nk'aya muri leta zunze ubumwe za amerika nk'urugero ah, ni ibintu rimwe na rimwe bitorohera abantu bagitangira ubucuruzi nk'uko nawe urimo ku- kubutangira cyane cyane ukorera ah, ku ku rubuga rwa interineti Eh, hari ingorane cyangwa se imbogamizi mushobora kuba mwarahuye nazo nk'abantu bagitangira ubucuruzi ego kabisa iki kintu nagiteguye ngira haheze nk'amezi atanu nagiye ndagitegura hama nkacegeza inyuma kubera ko ni ikintu kigisaba uburyo bwinshi hama uburyo ntibwari bwakwire urumva ariko narahuye n'ibibazo ibibazo nyine bisanzwe umuntu ashobora guhura naho cyane cyane uri mu mahanga kandi tukaba turi no mu gihugu kitari icy'iwacu ariko n'ibibazo umuntu uwo ari we wese a- abitanguye yohura nabyo ariko abo turi ko turabikorana abandi bantu bafise ama ama online store cyangwa abandi bantu bafise ibyo bakora baramfashije kugira ngo ku wa gatandatu uza tube tuvuga ngo turi ready gukora iyo fashion show wavuze ngo portland ni umujyi utuwemo n'abimukira benshi cyane Ah, kugira ngo uhuze izo mbaraga abantu mudahuje umucyo mu- mu- mu- mudahuje uko mubona ibintu rimwe na rimwe ah, byo byarakoroheye oya ntibyanyoroheye cyane harabona bibariye ntibabitahura barambwira nti uzokora ibyawe nanjye nkora ibyanje Mm.
urumva hanyuma hari abandi nababwi- nabibwiye bumva ko ari iciyumviro cyiza kuko narababwira ko the main goal si gukora fashion show the main goal ni uko umwaka uza twogira portland fashion week iyo tukaba tutayo dufise hama dutaguye kuri iyi fashion show tukaraba uko ngene bigenda dukoreye hamwe turi abantu batandukanye bakora ibintu bimwe bigomba gusa tukaraba rero fashion week ni kugira ngo tugire image ya portland fashion week turiko dutegura umwaka uza so hari abo nabwiye barabyanka hari abandi nabwiye barabyemera barabikunda ibyo nabyo ni ibintu bishika ese wowe ku giti cyawe ah, ni iki kiguha imbaraga zo gukora ibyo bintu usanzwe ukunda defile de mode cyangwa se ubwawe ujya udefira
jesi ubwanjye sinigera ndefira nigeze kudefira rimwe hari ah, albany new york ariko ubwo singa ndefira ariko igituma nakoze ah, defile de mode ah, ni kubera ko defile de mode ni ikintu gishobora guhuza abantu kiriko kivuga ikindi kintu kenshi amadefile de mode aba kugira ngo afashe eh, ikintu kanaka kitabaye ko kiriko kiragenda neza ariko defile de mode ni ikintu abantu benshi bakunda vi abantu ko baba bakunda kuraba ibintu byinshi bya style ariko kandi ikindi nacyo nashaka gukeya ikindi kintu gishashe ca defile de mode aho twerekana imuzu abantu bashobora guca bagura bakambara kenshi amadefile de mode yerekana imuzu zitari ziri ready canke ide umudizayina yagize ataraheza ariko twebwe dushaka kwerekana ikintu caheze abantu bashobora guca bagura bakambara canke bagatwara iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu munsi umutumirwa wacu ni umurundikazi witwa judikael irakoze akaba n'umuhanzi w'imideri akaba arimo gutegura ah, defile de mode izaba ku munsi wa gatandatu w'icyumweru gitaha ku itariki ya cumi na gatanu mu mujyi wa portland uri muri maine hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuri telefoni turi kumwe n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino jean dodier mwiriwe neza uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe
yego eh, ndamukiza umutumire arakumva
hanyuma nashaka kumbaza uwo mutumire eh, ko byokunda akaza ngaha naho mu burundi kugira yigisha abarundi ubwo bugenegene kuko numva umengo abarundi nabo nyabwo barashaka kumenya ibintu byinshi rero byokunda yuko nawe aza ngaha mu burundi kugira yigisha abarundi hoho i- ikindi kibazo gira kabiri abarundi bari kumwe hiyo eh, aho hanze boba bangana gute yoba yaratumiye nabo nyene kugira bayifashanye yego murakoze urakoze jean dodier reka dufate na eli mwiriwe neza
biriwe cyane uri hehe
bitura mu giteranyo z'ibisanzwe ikibazo cyawe
ranga mu ndamuteze uwo mutumire arakumva ndabaramukije cane
Eh, jewe nama n'abakurikiranye ibikorwa byanyu mukora vurema kuko si ubwa mbere bagutumiye ngaha ku isi rya amerika baba bagiye kutubwira uburyo ukoramo ibikorwa byawe mugabo gushika k'uno munsi nk'abantu tukirimo turabona uburyo ibyo bintu byadushikira kuko akenshi twakunda gusoma ibintu uba washyize ku rubuga tukabona imideli yawe iba iriko turabona uburyo ibyo bintu byadushikira kandi kabaze nako nashaka nakubaze none mu- muri iyo dosiye muzogira kuzoba ari ukuganisha kugira ngo barabe ufite uwakoze fashion kigezweho ahabwe nka awadi nka kurya twama tubona bakoze iganishwa ibintu ikindi kibazo nacyo nashaka namubaze aho hariho abandi baturuka mw'aka karere kamwe k'East Africa boba bari kumwe muri ayo mahiganwa murakoze cyane urakoze eri reka dufate na gerard mwiriwe neza
niwe neza uri hehe
ndi mu rumonge ikibazo cyawe
manza mundamukize uwo munyamideli barakumva ndabaramukije cyane
ego me tumva yuko n'uburundi buri ko buraserukirwa mu mahiga mu mahiga mu make ma- amwe amwe turumva yuko ubwo bugenegene bwiwe bwatumye afurika yo muri amerika si- si bo- si benshi hari abavyifuza mugabo ntabishikiye ko ugasanga n'ubumenyi i- yavukanye canke yagera ku handi hantu nimba kubaza ego me twumva yuko ubwo bumenyi bwiwe bwatumye yamamara mugabo ngaho mu burundi umengo nta bintu arakora byinshi kugira ngo tu- tumumenye tumenye Menga nk'abantu bamwe bari twabisomye ku mbuga y'uko yagiye uno munsi ntabyo twari tuzi y'uko hariho umuntu w'incabwenge umuntu wazi ibintu nk'ibyo twabisomye ku mbuga nyine uko nyene namubaza egome ko agiye iyo oye ngo bakuma akarusho abona katuzanira kizozanira uburundi kubona amaze gushika iyo naka kugira ngo n'abarundikazi benshi hariho benshi bifuza ku kumenya ubwo bugenegene ugasanga babura n'ahantu bagirira ba- ba- kubwo bumenyi n'ibihe wiwe agiye gukora kugira ngo abo bantu abarundikazi baronke ubwo bumenyi yarose nawe nyene ashaka kumaza none ko yagiye iyo oya azoba muri amerika azoza- canke azoguma abana mu bindi bihugu kugira ngo agume yamamaza uburundi kuko urabona uburundi nta bintu vyinshi nta bintu inkino vy'amaguru ntibu- ntibumenyekana cane inkino z'intuze n'iz'amaboko si cane n'ibindi bihugu Ura- urabona yego nka francine we yaragerageza kumenyekanisha uburundi we nashaka kumubaza ikintu agiye gukora kugira ngo uburundi nabwo nyene kweri bumenyekane mu za aziya mu za eyope meme no mu zo- mu za osiyani kugira ngo ubwo bugenegene we bwamutumye ashikiyo bwamamaze ku isi yose urakoze cyane gerard ikibazo cyawe kirumvikanye judy kael gerageza usubize mu magambo makeya abo bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika Em, hari uwabajije avuga ko mfise gahunda yo kuja mu burundi ego ndayifise ah, nshobora kutahashika jewe ariko mu burundi ubu turafise ubwo twise ubuserukira abigail closet hama turamaze no kuronka abantu ba- barenga batanu bamaze gu- kutugurira ibintu bavuye mu burundi ufite ikibazo icyo ari cyo cyose kuri kampani yanje n'ibyo dukora yo kontakta umwigeme yitwa yusra keza Eh, arahari ku masosho media hama bamubaza ikibazo cyose ufise kubera ko niwe aduserukira mu burundi hama hari uwundi yabajije nimba eh, ibyo nakoze iyo iyo fashion show harimwo abava muri east africa si abava muri east africa gusa harimwo n'abava muri ghana harimwo n'abava muri nigeria tuva ahantu hatandukanye hama sinzi ko hari ikindi kibazo nibagiye Ar- eh, hari uwabajije avuga ngo ni iyihe nama wagira abandi barundikazi nabo bifuza gutera ikirenge mu cyawe kugira aho umaze kwigeza Jenny baza ko uh, ikintu ca mbere no gusaba uwo wamaze kubitangira akakwereka uko yabikoze urabona kenshi iyo dushaka gukora ikintu hari igihe dutinya kwegera uwabikoze canke tukibaza ko ata- ko atazonadufasha burya mu buzima hariho umuntu azi ikintu ushaka kumenya kuko nta kintu na kimwe ngaha ku isi ari gishasha so ni ukurondera ukaraba uwagikoze ukamwegera ukamwegera n'umutima ushaka kwiga ukamubaza uko yabikoze hama ukamwegera kandi nompa juste kugira ngo aguhe ama information ariko uri ready kujya kubarira uca ubishira mu ngiro hama abarundi n'abarundikazi aho bari hose jewe so far I'm so proud of them bariko bakora akazi keza benshi bariko barateza imbere izina ry'uburundi kandi ndizeye ko igihugu c'uburundi bazocubaka
Judy Kael ah, nk'uko umwe mu bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika yabikomoje si ubwa mbere tugutumira hano kuri radiyo ijwi ry'Amerika ubwa mbere wasobanuraga uburyo watangije sosiyete yawe ikora ubucuruzi ku rubuga rwa interineti none uzanyemo n'ibindi bintu bya defile do mode umuntu yakwibaza n'iki gi- gi- gi- gituma ukunda kurushaho gukora cyane
Um, mbaririra ikibazo kigoye ariko um, abigail closet sinzi ko ndayita ubuzima bwanje iyo atanu kimwe kindi ndiko ndakora iyo ntariko ndiga mba ndiko niyumvira ico nokora ku abigail closet mba ndiko niyumvira amaproje mashasha mba ndiko niyumvira uh, ico nokora gishasha kandi uh, umugambi wa mbere nari mfitiye abigail closet ni ukugira ngo nempa inote nkoresheje ibintu nkunda ari byo kwambika abantu niyo mpamvu iyi si fashion show ya mbere dukoze vuba turaje muri east africa turiko turategura fashion show izofasha impunzi turiko turategura eh, iki dina izoba yo guhuza abantu bakora business muri east africa ayo ma information bazamenya vuba ariko imwe mu mugambi nari mfitiye ya bigira closet kugira ngo tugurishe ibintu gusa ni kugira ngo dukore n'ama evenema ahuza abantu ama evenema ahuza iki- abantu ku kintu kimwe caba ico gufasha muri sosiyete canke ico kungurana ubwenge
urakoze judy kayel reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika steve mwiriwe neza
mwiriwe neza ni sawa uri hehe
bujumbura mu bwiza ikibazo cyawe
Eh, ariko sinzi ko mumfasha mu kanyuza gato ikibazo kino munsi kiragenda bishyuye ubunini
steve ntabwo twumvikana neza wa- wari uvuze iki
sinzi ko mwonyibutsa i- i- icyumviro muri kuno munsi kubera akaradiyo ndagashikira ubunini
turimo turaganira n'umurundikazi urimo gutegura imurika ry'imideri bakunze kwita fashion show cyangwa se defile de mode utuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika judy kayel irakoze
yego ndamuramukije cyane Arakoze.
ndabaramukije
yego hama nagenda mubaze sinzi ko aha mu burundi naho ko hari icyumviro cy'uko muba mucururiza ino naho sinzi
Arako- arakoze steve Ah, judy kayel ah, icyo kibazo cya steve wenda wagisubizanya ah, n'ikindi nari nibagiwe umwe mu bakunzi wacu yakubajije avuga ngo ese muri iyi defile do mode hazaba harimo amarushanwa cyangwa se ni ukugaragaza gusa imyenda n'ibyo mukora
Eh, iyi defile do mode nta marushanwa arimwo kandi itandukanye n'ikindi kintu cyose imaze kuba kubera ko abazodefila bazaba bambaye impuzu ziva muri abigail closet amahereni yakozwe n'uwundi mu designer n'amashapo ava mu yundi mu designer ariko bakabyambara ari byose babijanishije kugira ngo abantu babone yuko iyo abantu bakoreye muri unite bakora ikintu kimwe ni ukugira ngo dutange imaje ko nimba ikanzu yavuye muri abigail closet amaherena ashobora gukorwa n'uwundi mu design ishapo ikava ku wundi muntu hama bigatoka neza ni uko nabivuze gore ni ukwerekana ko ntaho ntaco bitaniye ibyo dukora ko biba bitandukanye turashobora gukorera hamwe tugatanga ikintu kimwe kandi gisa neza ese mwaba mufite ni- n'umugambi wo kugerageza kwerekana umuco w'aho mukomoka imyenda y'aho mukomoka n'uburyo yambarwa
ego uwo mugambi turawufise hazoba hariho eh, abantu bavyina bava mu burundi kandi bazoba bambaye nk'uko abarundikazi basanzwe bambara kandi i- narabiryoherewe cyane ko be- ko bemeye nabo guparticipa muri iyi fashion show urakoze reka dufate na gilbert mwiriwe neza uri hehe
ndamukiza umutumire ndi ndi bujumbura mu gisagara cya bujumbura arakumva
Eh, narari barize uwo mutumire Mm.
muri muri iyi defile de monde nta mu bategetsi b'u Burundi n'inda azaba yaje kumushyigikira mbega nta n'umwe azaba yaje kumushyigikira ngo amukeze
U- ur- u- urakoze gilbert reka dufate na deo mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe
jewe ndi ndi bujumbura mugabo ndi uwo mu ntara ya cibitoki usibye ko ubu ndi bujumbura wakurikiye ikiganiro
bo nagikurikiye cyane ikibazo cyawe
bo nagomba ubwa mbere ho manze nkeze uwo mudamu ah, amaze gutera iyo ntambuko Mm.
Eh, bigaragare cyane yuko abarundi kazi nabo nyine bariko baratera imbere mu bijanye n'utugenegene
turakumva Nyuma, na- nagomba ndam- nagomba ndamubaze nyomba by'ukuri icyo gikorwa agiye kugikorera ngaho muri amerika mu- ko yoba agiyeyo avuye mu burundi cyangwa ko yoba agiyeyo avuye hanze y'uburundi icyo nashaka manze numve ko yo kimpera inyinshi imbere y'uko mbandanye asanzwe atuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika
niyaba yego
bohama nagomba kumubaza kuri icyo gikorwa mbega yoba agikorera muri amerika nyine cyangwa agikorera mu burundi
Eh, ndagikorera Ama- muri amerika homba
yego murakoze cyane ikindi rero nagomba kubabaza cyane nagomba kubabaza ku bijyanye n'icyicaro cyanyu aho mukorera ko kumbure ko hari aboza ku icyo mwofasha kugira ngo kumbure n'abandi bakenyezi cyangwa se eh, urwaruka rw'aba- rw'abigeme rwaba ruri mu burundi nabwo rushobora kuba rwokora kugira ngo rwiteze imbere ku mu kugira ngo rurushizeho kumenyekana hirya no hino nk'uko namwe muri ko muratera intambuko mumenyekana murakoze
ego eh, sinzi ko notisura cyishyure ntacyo yego E- ego cyane cyane eh, bibiri bimwe mu mugambi twatanguje wo kugira ubuserukira ah, abigail closet mu burundi kugira ngo nitwagira ikintu dushaka gukora muri kominote ah, ku bari mu burundi ari nko koganiza amakonferanse ari nko koganiza ibiganiro by'abakobwa n'abakenyezi habe hariho ubuduserukira je nshobora kuba nahari kuko abigail closet si jewe gusa turi timu y'abantu barenga cumi rero ushobora kuba n'ahari ariko umwe muri twebwe akaza akabaganiriza urumva turabafitiye imigambi myinshi vuba cyane abakenyezi abakobwa ndetse n'abagabo turabafitiye imigambi myinshi kugira ngo twese duhuze imitwe n'inama twiteze imbere kandi duteze imbere n'uburundi na afurika n'isi yose
urakoze judy kaye reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika jerome mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
jendi ibuzirabwoba mu kidosi mu ntara ya muyinga ikibazo cyangwa muri igitekerezo cye gi- okay ikibazo canje nari mfise yavuze neza yuko hari umurundikazi nimba atari umukobwa ari mu- ino mu burundi yego none none nk'abantu twakunze ibi- izo stile ziwe akorana cyane cyane nkanje nakunze ibirato n'ipataro nabonye ku rubuga iwiwe Mm.
none nkanje nkatwe nk'abantu turi mu ntara zo hagati twobironka gute
reka ikindi gusubize naco twamusaba reka reka Okay.
gusubi reka gusubize guma ku murongo hanyuma ni uze kumubaza ikindi judy kaye
Eh, nk'uko nababwiye nyene hariho uwuserukira abigail closet mu burundi uwo mukontakta ndashobora kuguha nimero de telefone yiwe hanyuma umukontakte eh, yokubwira ukungene vyogushikira
okay ico nico kibazo nari mfise nashaka mu mpiyo contact kugira ndabe neza uburyo noshikira nomushikira jerome nk'uko wavuze ko hari ibintu wabonye ku rubuga rwe rwa interineti rwa facebook gerageza ujyeho umwandikire mesaje ndibaza ko judy kaye aza ku- kugusubiza kuko ntitwifuza gutanga telefoni y'umuntu kuri radiyo ego so by the way inama ndamwandikira ntanyishure Eh, si jewe nkoresha irya facebook
Eh.
Ah, ariko umu- u- u- uwuserukira marketing ah, um- marketing manager wacu ariko arakurikirana ariko arabyumva ubwo araza kugwishura si je ndabikoresha si akazi kanje
jerome Okay, ubwo merci. rero ubu ndagece nigora ndamwandikire ndabe ko byokunda
Igira- mwandikire hama ndaza no kumubarira araba ama message ubwo a- arabyumvise ariko arabikurikirana
Eh, murakoze cyane no kumijyamo urakoze jerome murakoze.
Re- reka dufate na james mwiriwe neza uri hehe
ego ndakwiye ndi mu rumonge ikibazo cyawe
ego bwa mbere bw'ubwo no gutera intege uwo mugwi wiyoruganije ugakora ivyo bintu mwe n'ivyo ndabona yuko ari ibintu byiza cyane Mm.
hama mfise ikibazo kivuga ati "Ti- turabona yuko umenga icyicaro cyanyu kiri ngaha mu gisagara kandi murabona yuko no mu ntara za ruguru basa n'uko babishima ibyo mukora nta kuntu mworaba yuko mu minsi izoza mwo mugategura mugategura ikintu mugakorera no mu zindi ntara kugira ngo n'abandi bashikirwe hama ibintu byanyu ndabona yuko bisaba ubuhinga bwinshi n'ubumenyi muriko mukora iki kugira ngo n'abandi bapfasoni canke abigeme b'uburundi murabona yuko basigaye baheze amashuri bakiri abana bakabura uburyo bwo kubandanya canke bivaye n'ingingo zifatwa ngaha mu burundi kugira ngo barabe ukuntu bokwiteza imbere biciye muri ubwo buryo Musa- musaba iki nimba ata- nimba habura imfashanyo mushobora kwegera ababafasha cyangwa abafata mu mugongo kugira ngo umwuga wanyu n'ibyo mukora bitere imbere cyane kurusha hama ndangije ndabashimira mvuga ati imana ibaje imbere mu byo mukora mushike imbere cyane kugira ngo igihugu cyacu turabe yuko tutaguma duteze amashyi igihugu kuko n'igihugu ntacyo gifite cyoduha nyabona twiteze imbere mu byo dukora mu buhinga butandukanye murakoze mugire ibihe byiza urakoze cyane james Ah, judy kayel james akomoje ku kintu kijyanye n'uburyo urubyiruko rukwiye gushishikarizwa kwihangira imirimo aho gu- guhora ruteze amashyi kuri leta nk'inama wagira urubyiruko rwifuza gutera intambwe ce- nk'iyo nk'iyo wateye ni nk'iyihe Eh, ikintu ca mbere ngomba ndamwishuye abajije abaza nyene kuba bashaka kumenya ivyo dukora muri ya biga closet Eh, abantu bari mu burundi bashobora kuaccessinga eh, website yacu canke bashobora kuaccessinga email twama twakira ama application y'abantu bashaka gukora volontaria twarakiriye abakobwa barenga indwi ubu tuzokwakira abandi urashobora kurungika ap- urashobora kutwandikira ukatubwira igituma ushaka ko ku, ku, kuza muri ya biga closet igituma ushaka gukorana natwe kandi ico dukora tukwereka ukungene website yacu yatanguye ukungene uh, twakira ama orders ukungene dushipinga ukungene dushira ibintu kuri enter tukwereka exactement uko dukora kandi mu bakobwa benshi twakiriye benshi twaranabahaye ubuzi kugira ngo bakorane natwe urumva ukaba ushaka kumenya ibyo dukora please and please twandikire kuri facebook canke hariho hose tuzokubwira email uturungikire ko application tuzokwakira nk'umuvolontariya tugu- tugu- turagutrayininga tukakwereka uko ibintu bikora hama mu nyuma tugadesida nimba wabandanya ukorana natwe canke nimba twokureka ukagenda kuko umugambi wa biga closet si kugira abantu abacu gusa ni ukugira ngo nyamara twakweretse ibyo dukora n'uko tubikora ugende nawe utanguze ibyawe niwo mugambi wacu kugira ngo twese dukora ibyo dukunda kandi turonke n'abadufasha ingene twobitangura hanyuma icyo nashaka kubwira abarundi n'abarundikazi nashaka kubabwira ko ntiboguma bicaye barindiriye icyo leta yobakorera i know sometimes ura- uvuga ati ndahejeje ishure reka ndindire akazi ariko iyo aba twohindura uko twiyumvira tukiyumvira nimba ako kazi kadahari reka jenda uko ndagakeya ntibyoroshe ariko n'ibintu iyo bitanguye avec le temps birariha intango yamitoroshe intango yamigoye intango yamigoye ariko lisanse ni ugutangura ugatangura nabi ariko ukaba watanguye hama ku- ungene ubandanya bi- bivana na passion uba ufise kandi uzobishobora ariko lisanse ni ugutangura So, abafise indoto zo kwikorera mutangure kandi muzobishobora urakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite jean claude mwiriwe neza
rwema uri hehe
ni kigali mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
nagira amande simire umwigeme kuko ndumva si ibyiyumviro byiza ibyo nagira nababaze twe baravuke mu burundi ama ikindi nkababaza ati muri kahise k'u burundi abakobwa ntibakunze kwiga none nk'umuntu w'umukobwa asize ashaka gukorana nabo byogenda gute byoshoboka cyangwa ntibyoshoboka ama ikindi nagira ndamu- ndamubaze ati nk'ubu ibibazo biri mu burundi hariho abakobwa benshi bahunze kandi bari bafite impano bibafasha gute kugira nabo bakorane nabo ba- bakomeze kwiteza imbere n'izo mpano zabo bafite ikibazo twange twasuka murakoze urakoze cyane jean claude judy kayel subiza jean claude
Eh, jean claude uh, abigail closet nk'uko nagerageje kubivuga dufise amadepartema menshi dukora ibintu bitandukanye nk'ubu tumaze iminsi turiko turarondera abatayeri mu rwanda no mu burundi hakaba hari umuntu ariko aranyumva ku iradiyo azi gushona arashobora kudukontakta kubera ko dufise proje nini turiko turakora hanyuma uwutize n'uwize arashobora kuronka icyo akora muri abigail closet ushobora kutaja online ariko uka ukamekinga ashobora ko umukiriya ari mu gihugu urimo mwavuganye hama ukabi- uka- u- u- ukabiripotinga kubera ko dukora muri timu nta muntu umwe akora ikintu iwe wenyine kuko twebwe twizera ko iyo ugomba gushika kure ukorana n'abandi hanyuma um, bavuze ico abantu bahungiye mu rwanda um, abigail closet imana ibishoboje ifite gahunda yo kuza mu rwanda vuba cyane hama dufite n'umugambi wo kuvugana n'abakobwa n'ab- n'abahungu tuzogerageza kubaganiriza kugira ngo maybe nitwababwira u- i- i- uko ibyacu byatanguye maybe ninabaganiriza uko natanguye cyangwa abo dukorana uko baje muri timu hama bagenda barakura maybe bizokwesipiha uwundi kugira ngo akore ikindi kintu mugana ashaka kuvuga ko ntacyo bitwaye ko uba warahunze cyangwa utahunze igikuru ni uko aho uri ubandanya witegurira indoto ufise ntopfa kurota kuzokugira kampani atatu uri kuritegura kugira kampani nimba ushaka kugira kampani urashobora kuba urasoma ibitabo by'abakoze kampani kugira ngo umenye ibiri imbere ukungene biba bimeze ntuca wicara ngo narahunze cyangwa ibintu bimeze nabi hari akantu gato ushobora kuba uri kurakora kazagufasha kugera aho ugomba kugera ni ikintu numva nobabwira urakoze cyane abigail jean claude hari ikindi wifuza kubaza jean claude ntago tumufite kuri telefone reka dufate jean marie mwiriwe neza
Mwiriwe.
uri hehe jean marie
Halo?
jean marie Bujumbura mu Burundi.
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe Halo?
turakumva
Mboje si ki- si ikibazo ahubwo ni nk'intererano mutera intege na cyane cyane akigisha urwaruka nkawe kwiteza imbere batarindiriye izo leta izobakorera kuko bamwe ku isi nk'abandi izo leta yobakorera zobatwara igihe imyaka n'iyindi bakazoyimara barindiriye ngo leta izoduha akazi kandi nabo ubu leta nta kazi yoronkeye abantu bose
Ura- u- ura- urakoze hari icyo wavuga kuri ibyo jean marie avuze judikael
Eh, jean marie avuze ngo ibintu by'uko leta itorongera akazi abantu bose Ah, nkunda kuvuga ikintu kimwe y'uko ah, ikintu muco kivuga ngo we always blame society ariko ni twebwe turi sosiyete so ah, at the end of the day nitwe turi leta at the end of the day nitwe turi sosiyete tublaminga ko ata kazi gahari at the end of the day ni twebwe turi iyo leta nyene so urashobora kwicara uvuga ibitagenda neza ariko urashobora no kwicara uvuga ibitagenda neza ugahitamo no kugira icyo ukoze so leta ntishobora kuronka akazi iha abantu bose cyane cyane mu burundi aho ekonomi itameze neza niho hari hageze ko abantrepreneur barayizinga importe situation ari mu burundi importe uko bimeze nabi ndazi bameze nabi ndazi environnement ndimwo siyo environnement barimo ivyo vyose ndabizi kandi ndabitahura ariko aho niho ha- twari dukeneye abantu bari strong dushobora kuvuga ni aba bantu barashobora gufata ekonomi y'uburundi importe uko imeze bagakrea akantu gatoya hama ako kantu gatoya kashobore kuba kreye mu bibazo kotera imbere n'ibintu bimeze neza murakoze
wowe ni iki cyagutinyuye gukora ibyo ukora
jewe icyanyinyuye gukora ico nkora ah, kandi ndi mu gihugu c'abanyamahanga ni kubera ko passion na projet nari mfise na vision nari mfise byari binini gusumba ubwoba nari mfise ego nari mfise ubwoba bizogenda gute bi- bizomera gute kandi naciye akazi nariko ndakora ibintu nk'ivyo ndiha umwanya wo kugira ngo nkore ku bintu vyanje nari mfise ubwoba ariko kandi hakaba nuko gukunda izo nagomba gukora n'indoto nari mfise byari biremereye gusumba ubwo bwoba ndavuga ni kino risque rien mu buzima nta rien soca ndarisika gutangura ndatangura nabi ndatangura ibintu bitameze neza ariko kandi ndibwira nti nimba ngomba kugera kure sinkwiye guma nkora jenyene nca ndakaya time ndarondera abo dukorana ndababwira ivyo ibintu bimeze ndangaje abakozi dukorana hama ibintu bigenda birakura ibintu bigenda birakura ibintu bigenda birakura ikindi twakwibutsa abumva radiyo ijwi ry'amerika ni uko ibijyanye n'ubucuruzi utabitangiriye hano muri amerika ahubwo wabitangiye ufite imyaka cumi n'itanu uba mu gihugu cyawe cy'uburo ego tunyuriremo muri make yuko byagenze Eh, nabitanguye ndi mu burundi hama nabitanguye kubera ko eh, jewe nakuriye muri famiye aho papa wacu muri vakansi ataduha amafaranga kubera ko yavuga ni genda muri kiyosike udandaje hanyuma ugende amahera udandaje uyakoze ico ugomba so cangura nyene uko nyene nzi yuko ngomba ikintu kiyosike irahari nca ngenda nkadandaza hama yo nadandaje nkaca ngenda gukoza ico ngomba hanyuma ndiko ndaheza amashure ndahitamo nyene kugurisha impuzu nkagenda nyene mu kinindo aho bahora bazirangurisha ama- amabalo yari avuye hanze ntibyari byoroshye kugira ngo ndonke baro yanjye ya mbere ndibuka ko uwo muntu yazitanga yarase kuma ko nta sitowu nari mfise hanyuma aranyankira irya mbere ndasubirayo irya kabiri ndasubirayo irya gatatu aguma abona nsubirayo kandi nta ataco mfise arambwira ngo wa mukobwa kandi twazinduka kare twagenda saa kumi n'imwe haragera ahantu avuga ati umwana w'umukobwa azinduka imisi yose saa kumi n'imwe agataha ataco atahari acarama aravuga ati je ndaguhaye kubera ko nakumviye ikigonga ampaye baro yanje ya mbere ndayidandaza kandi mu kwidandaza narava muhira nkagenda mu mu mabanke nkagenda mu ma office ndazitwaye aho mama yakora canke abandi bantu bose ba- ndarinzi bakora hama bakazigura baziguze ubwa mbere ndafata iya kabiri ndafata iya gatatu ndafata iya kane hama nca ndadisaidinga ku- kuza kwiga ino ariko sinaciye ndabiheba uwo mugambi naciye ndawugumana hama ndagira igihe ndumva ko nawutangura Judy Kaele buno bucuruzi bukoresha interineti burakungukira ego
tubwire uburyo bukungukira
Em, i- ikintu ca mbere bunyungukira kiretse amafaranga ni buntwara umwanya munini kubera ko ndi umunyeshure kandi niga ibintu bigoye niga biochemistry sinoronka umwanya wo kuja muri store locale umwanya wose ariko ndiko ndandariza online nshake mbe ndi mu ishure nshake mbe ndi muri library ndabona message ko umuntu akomanze ikindi kintu naco iyo ufise store locale biragoye ko abandi bantu bo hanze bagushorera kuko aba ari ikintu co muri iyo ville yawe ariko abigail closet ni ikintu co ku isi yose abari muri swede baradushorera abari muri france abari mu burundi abari mu rwanda mperuka no gushipinga muri tanzania abari muri eh, london kubera ko biri online umuntu wese yumva ari welcome gusumba uko yoba ari store locale kandi izo ndabishima urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika eri nitunga mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe
iyo ni mu ntara ya muhinga komine buhinyuza ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe wumva ni igite- ni nk'igitekerezo ko nataka ndamushimire Mm.
natwe azo areba dusimbe natwe azozi no mu gihugu cyacu cy'amavuko cy'uburundi natwe tunamubone reka turamunyotewe
Ara- ara- ara- aragusubiza nicyo wari ufite yego n'icyo nari mfise ko muragize neza ngo barakunyotewe Judy Kaele
nanjye cyane ndakumbuye uburundi nizera ko mu minsi iri imbere nshobora kuzoza wavuze ura- ura- urako- urakoze cyane eri Judy Kaele wavuze ibyo wiga ah, bifite itandukano rikomeye cyane n'ibyo ukora ubu ngubu umuntu buriya yaku- nta umuntu- tandukaniro bifite umuntu yakwibaza kuki utahisemo kwiga ubucuruzi cyangwa se n'ibindi icungamari
Eh, buriya nagiye kumenya yuko burya ibyo twiga si ndiko ndavuga ko kwiga ari ari ibintu bibi ariko burya amashuri ntigera duforoma gutanguza ikintu cacu amashuri aduforoma kuba abakozi beza so eh, kenshi abantu bize business kenshi nta kintu cabo bakora kubera ko baba babaye forome gukorera amakampani ariko jewe ikintu niga ndaciga kubera ko ari ikintu nkunda kandi ikintu nzokoresha muri abigail closet ikintu niga ni ikintu eh, niga biochemistry kandi nkeneye ku, ku, kugera ahantu nshobora gukora amavuta yanje amaparfum um, imiti amafondote amarouge à lèvres ibintu nk'ivyo hama kandi mu ifise wa abigail closet ni ukugira ngo tu- tugire na, na beauty line ya abigail closet hama ivyo ndiko ndiga kandi bikazomfasha
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twatumiye umurundikazi urimo gutegura imurika ry'imideri rikazaba ku itariki ya cumi na gatanu mu mujyi wa portland muri leta ya maine hano muri leta zunze ubumwe za amerika Ah, judy kael usibye iyo defile do mode izaba kuri uwo munsi hari ibindi bikorwa muteganya gukora cyangwa se kuzereka abazaba bitabiriye ibyo birori byanyu
Eh, hazoba hariho um, abo dukorana muri abigail closet bariko barasigurira abantu uko abigail closet ikora Eh, ego n'ivyo hazoba hariho abandi bantu batandukanye kandi nashaka no gushimira kominote y'abadivimei perezida wabo nakatagize ngo abisakurire yandabashimiye cyane urakoze reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika frederico mwiriwe neza uri he
Alo, turakumva ikibazo cyawe
ego wenda ahantu twebwe turi ko turumviriza iradiyo niriko ntituri ko turayumva neza Eh,
sinzi uburyo byagenze numva biza biracikagurika ntidushobora kumva ikiganiro murimo ariko ugerageje nko kudusobanurira ikiganiro mwoba murimo turashobora kugira igisubizo
uyu munsi turi kumwe n'umurundikazi witwa judy kael irakoze akaba amurika imideri akaba yat- yarateguye ah, defile do mode izabera hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu mujyi wa portland niwe mutumirwa wacu
niwe mutumirwa wanyu yego
ni ukuvuga ko eh, wenda uwo mutumirwa uwo mutumirwa ndetse ibyo birori nashaka kumubaza ko barimo abandi barundi baba barabitumiwemo na cyane cyane nk'ababa bari basanzwe bakorera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi
urakoze frederico judy kael Eh, abajije nimba hariho abatumiwe bava mu burundi ngo niba hari abarundi batumiwe muri ibyo birori byanyu ego harimwo abarundi ariko n'abarundi dusanzwe tubana ino harimwo abarundi abarundi ba- bazodufa- ba- bemeye kumfasha abarundi bari mu bazotambuka abarundi bazovyitaba
urakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema Ah, judy kael wavuze ko usibye i- iyo defile do mode murimo gutegura aho ngaho muri leta ya maine muteganya no gukora ibindi bikorwa hanze ya amerika mu gihe cya vuba ibyo bikorwa wavuze nko gufasha impunzi ese n- murabiteganya ryari icyo mwifuza kugeraho muri ibyo bikorwa ni iki
Eh, turabiteganya mu mezi abiri mu kwezi kw'icumi na kabiri imana idushoboje hama eh, nk'uko nababwiye abigail closet umugambi wayo wa mbere ni ukugira ikintu ikoze mu gufasha eh, sosiyete zacu canke mu gufasha kominote tubayemwo sasa rero eh, iyo fashion show azoba ari kugira ngo amahera azovamwo ag- agurire um, ama ama amakotex canke amapads abakobwa n'abigeme bari mu ma mu mu- mwikambi imahama badashobora ku- kubironka kubera ko ndabizi ko mu Burundi biragoye ino muri Amerika utabifise hari aho ukuntu ugenda bakabiguha kwa gusa ariko mu Burundi narahabaye mu Rwanda ndabizi zirazimvye kandi sa si abantu bose bashobora kuzafodinga kandi ukurikije ah, amastatistike ava muri asr abantu benshi bari mu ikambi baragwara bagwaye umucafu kandi abo bantu benshi ni abakobwa n'abigeme buri kwezi bama bari mu bihe bitabo- bitabyoroheza so ni ukugira ngo abigail closet izoshobore kubafunisha ivyo bazoshobora kwifasha iyo buri kwezi bagiye mu bihe bitavyo- bitaboroheza si ubwa mbere ukora ibikorwa nk'ibyo bifasha abandi hari n'ikindi gihe watangije gahunda ya- yakanguriraga abantu gutanga imfashanyo kugurira amamatera abanyeshuri Mhm.
niko bimeze ego eh, iyo gahunda ni gahunda igiye gushirwa mu ngiro vuba Eh, amamatera amwe amaze guheguza gukorwa hama vuba cane eh, sos media izokavaringa ivyo bintu byose abantu bazoshobora kubona amafoto amamatera agiye gutangwa hama iyo gahunda nayikoze menye yuko abanyeshuri b'ikiganda baryama ku mamatera atabagurira sinamamatera nibi- nibimatera matera vyaheze hama ndadesida kulansa iyo kampanye ntivyari vyoroshe hagiyemo ibintu by'ibibazo byinshi ariko ndashima imana kuri make yabonetse ndashima imana n'abitanze nkashimana n'umuryango wanjye cyane cyane wemeye kubifashamo ukabijamo kugira ngo icyo gikorwa gikorwe neza
n'iki kiguha imbaraga zo gukora ibintu nk'ibyo bifasha abandi
Ah, ngirana urukundo nkunda abantu cyane nuko numva yuko nimba hari ikintu ushoboye gukora kugira ngo mugenzi wanjye amererwe neza nta mpamvu iyo mbuga yo kugikora
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kanya turagaruka muri iki kiganiro n'umutumirwa wacu judy kayel ariko reka dufate akaruhuko gato twumve indirimbo hanyuma twongere tugaruke ntacyadutanya ntacyadutanya nahizuba ryareka kurasa ntuzigera uyoba mpari kubaho ntagufite bimeze Igiti kitagira amashami Oh no Nzagukubakaza Nzagutuza utunganirwe Shuti yakadasohoka Soko y'umutuzo wanjye Ntacyadutanya Ntacyadutanya My darling Ntacyadutanya Ntacyadutanya My darling Ni wowe Ni wowe mbona Iruhande Hagira umutuzo Kugushyira amakenga Tukabana kwishisha uri mwiza ubereye urugo
mu masaha akuze uri ingabo inkingira uri indirimbo yanjye ya buri munsi Eh, mutima ni ukuri ntuzambabaze ma Eh, mutima nzaguhundagaza ubona bibe Eh, mutima Anything you wanna do, just let me know. Anything you wanna see, just tell me. Tell me, boy.
izuba ryareka kurasa ntuzigera uyoba mpari
Kubaho ntagufite bimeze nk'igiti kitagira amashami. Oh no.
nzagukundakaza nzagutuza utunganirwe nshuti yakadasohoka soko y'umutuzo wanjye ntacyadutanya ntacyadutanya my darling
Ntacyadutanya. Ntacyadutanya.
iyo ni indirimbo ntacyadutanya y'abahanzi the ben na priscilla iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twatumiye umuhanzi w'imideri umurundikazi witwa judy kayel irakoze urimo gutegura defile domode iteganyijwe ku itariki ya cumi na gatanu mu mujyi wa portland uri muri leta ya maine hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuri telefoni turi kumwe n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ejide mwiriwe neza ikibazo cyawe
yego ubwa mbere na mbere nashaka kubanza turamutsa umutumire tukaba turi hano mu ntara ya rubanda n'umukomere wanjye witwa musimbiti narakumva agomba rero turam- agomba gushimira kuba afite icyumviro cyiza akoze ukwaruka turakwiye kujya turamurabira ko tu- kubera natwe dushoboye kwibunganyana cyane cyane aho ushobora guhita amashuri akaravugira itetse imbere ntagumenye yeza amaso kuri leta hanyuma nkamubaza ati none yaba afite intumbero yo gukwiza hose umugambi
urakoze ejide ikibazo cyawe kirumvikanye mu kanya judika aragusubiza turi kumwe kandi na jiji mwiriwe neza mwiriwe jiji Ah, ndibaza ko twamubuze kuri telefoni judika gerageza usubize ikibazo cya ejide n'ubwo wakomeje kugisubiramo kenshi ikigani ikibazo ciwe ntabwo nacumvise neza ahubwo Ah, n- icya mbere yavugaga icyo urwaruka rugiheza amashuri rushobora kukwigiraho hanyuma niba ufite gahunda yo gukwirakwiza ubucuruzi bwawe hirya no hino ku isi
Um, iyo gahunda ndayifise yo gukwirakwiza ubucuruzi bwanje ku yi- ku isi yose ariko uh, sofa ndashima aho tumaze kugera ko turamaze gu- gushipinga mu bihugu bi- bitandukanye birenga mirongo itatu. hanyuma uh, nimba mfise gahunda yo kugira ngo u- u- uh, icyo urwaruka rwakwigiraho
Eh, ico kibazo kidakunda kubura ico no- nocishurako ariko um, sinzi ico umuntu uwo ari we wese ashaka kunyigirako abona yuko ivyo nkora bifise ico yovyigirako ari welcome kwigirako canke ufise ikibazo ico arico cose arashobora kunyegera akambaza nokimyishura ariko ikintu kimwe nobwira urwaruka ni ni no novuga ko urwaru- umuntu uwo ari we wese ntibi- ntibi- ntibifata kuba uru- urugwaruka cyangwa ukuze iyo ufise ikintu ukunda ugikore hama uca uporoteja n'iyo pasiyo y'icyo kintu ukunda kuko iyo uri kurarota ikintu utaragikora biba byoroshe ariko iyo umaze kugishira hanze umuntu uwo ari we wese aba yumva afise ico akivuga ko umuntu uwo ari we wese aba yumva afise ico yokubwira kuri iki kintu si ibintu bibi ariko ifoko nawe ugira vizo yawe ukayipoteja ukamenya ati peu importe ivyo niko ndabwirwa jewe ide nari ifise niyi ego nimba hari ibyo natano byanjye ariko nkakipinga kuri vision yanje kubera ko at the end of the day usanga iyo ikintu kimaze kuja hanze wataye intumbero wataye igituma watanguye wataye vision wari ufise utarabibwira umuntu n'umwe so ico ni ikintu umuntu yo- yoproteja kugira ngo agere aho agomba kugera nk'isomo wakuye muri ibi bikorwa watangije ah, wasangiza abumva radiyo ijwi ry'amerika tuvuge nk'urugero wongeye gusubiramo bushyashya nk'amakosa utakura ni nk'ayahe
Um, no gusubiramo gushasha ikosa rya mbere ntokora uh, ni ku ni ku ni kugerageza kutaba um, sinzi uko novuga kutaba clair n'umukiriya kubera ko eh, ba- mu gifaransa bavuga ngo le client est roi, ariko at the end of the day umukiriya ntiyogutesha intumbero muri abigail closet gahunda dufise ni ukugira impuzu desa dupromotinga disansi dupromotinga kwambara ukikwiza dupromotinga ko kugira uberwe ntibikwiye ko ugenda gusa ntibikwiye ko wambara impuzu itameze neza nicyo kintu dupromotinga ariko umaze kuyitangura nkaronka n'abakiriya hariho n'abansaba ngo ndonderera iyi mpuzu wonshakira iyi nkasanga bariko bantwara out of my goal out of my vision hanyuma nsanga kenshi narakoze ibintu nompa ko byari vision yanje ariko kubera ko umukiriya abigomba oh ntibagirwa ko umu- u- umuntu uwo ari we wese si umukiriya wawe Tu- uwo ari we wese ntakwiye kuba umukiriya wawe ufite abakiriya bawe bari presi ubahiriza vision yawe na gole yawe icyo nicyo kintu ntusubiramo ikindi cya kabiri nibaza ko mpawe oporutunite yo kugikora ntugikora ni uku- ni uku- ni ukugira muri timu abantu nari si yo kuko dufise vision imwe urabona kenshi na kenshi iyo ugomba gukorana n'abantu hari igihe kubera ko tenda umuntu nkunda gukorana n'abantu kandi ntacyo bimbwiyeyo ari abantu benshi bade ko dukorana nabo ariko kenshi nkasanga nkoresheje emosiyo cyangwa uko umuntu ndamuzi cyangwa uko ndamwibaza cyangwa icyo nibaza yofasha gusumba uko nibaza yofasha sitopu cyangwa yofasha ico- umugambi wanjye ndiko ndakora so icyo ni ikindi kintu nibaza yuko niryo- n'irindi kosa nibaza kuzokora nsubiye kuronka iyo oporutunite urakoze cyane kuri telefoni turi kumwe na jiji mwiriwe neza
Mwiriwe di Rwema uri hehe
bo je ndi mu Kayanza mu Burundi niho mpagaze muri mwanya ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ego nahise ikibazo ca mbere nagize sinzi ko caza kunyishura akabazo kanje ka mbere nagana mubaze proje ziwe yoba afata mu mugongo abigeme gusa canke n'ahantu abangwase amaproje arashobora kuba afata
Ah, Gigi ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko ikibazo cye cya mbere ndabumva je ndabumva eh komeza komeza noneho urangize ikibazo cyawe Eh, nariko mbaza ati inasi badoshaka kuri bitatu ati iyo bafata mu mugongo azigeme gusa canke n'abantu b'abahungu bafite amaproje badafite batangura ashobora kubafasha icya kabiri
bo ikigira kabiri nagira namubaze ese ko bishobora gushirwa asanga umuntu uri kuramurondera ku mu- kuri facebook ntushobora kumenya izina ryiwe umuntu yomutora gute kugira ngo yomubwira ikibazo ciwe akoresheje box guma kuri telefone Judy Kaeri agusubize
Um, simfasha abigeme gusa uh, uwo ari we wese akeneye icyo ndamufasha arashobora kunyegera kandi nkamufashanya umutima w'urukundo hama um, urash- urashobora kunyandikira kuri facebook ego rimwe na rimwe ndishura canke naho sishyura ndabyemeye kubera ko mba ndi mu bintu byinshi ariko iyo nabonye message at the end of the day canke hahetse iminsi ndagaruka nkaraba ama message yanje hama nkakwishura
bo akandi kabazo nari mfise Eh, izina rero bakoresha kuri facebook kugira ngo umuntu abe yomurondera kuko ku bisanzwe umuntu nk'uwo n'umuntu wo kwisunga kumva mu rwanda aba adufitiye byinshi Eh, iyo tubwira nk'izina akoresha kugira ngo tumurondere na foto do profile kugira ngo tu- tusabe tugire domande
amazina yanje n'amazina yanje abavyeyi banje banyise ni judy kayel irakoze
urakoze Judy Kael ah, urakoze nawe Gigi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none Ah, Judy Kael ubutumwa bwa nyuma
Eh, ubutumwa bwa nyuma ni uko nashaka ku- gushimira abantu bose bumvirije hama nkaba nashaka kuvuga yuko eh, abigail closet ika kampani nagira ubuntu bwo gutangutsa nkaba ndongora ibateguriye ibintu byinshi ariko ndashaka ntimumenye si jewe gusa eh, nkorana n'abantu bafite amatara menshi nkorana n'abantu b'abizigirwa nkorana n'abantu ba- barara amajoro bariko barategura amaproje nkorana n'abantu barara amajoro bariko barahamagara mm, cane cane muri afurika aho turiko turategura ibintu mu minsi iri imbere nkorana n'abantu nashaka nyene gushimira ku iradiyo ndababwira ko ibikorwa bakora ndabishima kandi nimba abigail closet igeze aho igeze ni ku bwabo ndabibashimiye cane vuba nabo bazoza bivugire mu bumve ntimwumve ko ari jewe gusa hama rero ndashaka kandi no kubwira eh, abajene bagenzi banje ndashaka ndababwire eh, yuko on est jeune une seule fois ariko on s'en souvient toute la vie so ubu- ubujene bwawe ubukoreshe neza umakinge sure ko amatalent yawe uyikoresheje 100% kugira ngo niwasaza ntuzibihogete Urakoze cyane Judy Kael irakoze kuba kandi watuboneye umwanya kugira ngo tuganire mwakoze cyane mwakoze cane digwema mwakoze namwe inshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika
Indian color them yo. Acheto music. Baby, I want to give you my body, body. My body, body. Baby, I want to give you my love. Baby, I want to give you my heart and my soul. Baby, I saw you in my dream. You they gotta wanna give my money, money. Baby, gotta come, come to my party, party. You the gotta we don't know it's my money, money. Oh, baby, you always say. If you were what to care happy, when you walk on your rere. Oh, what to care happy, even if I'm Museveni. Oh, African, African, African girl, oh, African queen. Oh, my African queen, oh. Africa, African, African girl. I'm in love with you, baby. African, African, African girl. I'm in love with your black color. I'm in love with your booty, booty. I'm in love with your buffet. I'm in love with your waist. I'm in love, I'm in love, I'm in love. You they gotta wanna give my money, money. Baby girl, come, come to my party, party. You the gotta we don't know it's my money, money. Oh baby, you always say. You they Baby girl, I wanna give my money, money. Baby girl, come, come to my party, party. You the girl that we don't know it's my money, money. Oh, baby, oh, it's Oh baby, nataka uwe my lava lava. Oh baby, unipeleke kwa wazazi.